kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lama walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyoonii fi televezyiiniin as magaalaa Waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka moltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffannee kan keessummeessu an mitikkuu fi oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa. bulchiinsi walqaa'itii fi raayyaa keessatti hundeeffamee jiru yeroo dhiyoo keessatti ni diigama jedhamuu isaa akka mootummaa federaalaa irraa hin dhageenye bulchitoonni naannoowwan sanaa quba hin qabne jechuu isaanii hojjettoota mana murtii idil addunyaa irratti sodaachisnii fi haloo ba'annaan namoota dhuunfaan aggaamamaa jiru sirna haqaa irratti badii uuma jedhamuu isaa fi guyyaan har'aa guyyaa walabummaa pireesiiti isarrattis waan qindeeffannee qabna. baga jala bultii ayyaana faasigaa geessan jecha hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura amma dabareen kan oduuti oduuwwan har'aaf qindeeffanne immoo kan nutti bafqaaduu warra
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafqaaduu morodaati. Waldaan Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa tajaajiloonni ishee shanii poolisii mootummaatiin qabamanii hidhamuu isaanii beeksiftee jirti. Teessoo Paatiraarkii Waldichaatti itti gaafatamaa dhimma walqunnamtiitii fi miidiyaa kan ta'an Dr. Akaal Waldi Tasammaa ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin hojii geggeessaanii damee waldichaa kan Afrikaa Kibbaatii fi dhiyaa marii geetaa Birhaanuu Tekilayyaareed kanneen hidhaman keessaa tokko ta'uu isaanii ibsaniiru. Namoottan qabamanii hidhaman kun dhimma waldaa Ortodoksii Itoophiyaatiin walqabachuu isaatiif dhiisuu isaa akka hin beekne kan ibse gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin namoottan hidhaman keessaa hoogganaa waldaa qulqullootaa yookaan maabara quddusaan liqa tiguhaan qeesis Dr. Mulgeetaa Siyyumii fi barreessaan waldichaa barsiisaa Waasihuun Balaayi guyyaa har'aa mana hidhaatii gallakkifamuu isaanii beeksiseera. namoottan hidhaman kana ilaalchisee akka deebii kennanu kan gaafatamanii dubbii himaan poolisii federaalaa jeelaan abdii dhimmichi qaama mootummaa isa komaandi poostii jedhamu kan ilaallatudha jechuu isaaniis gabaasni gabra mikaa'el gabramadiin kun dabalee eereera.
bulchiinsi walqaa'iitiif raayyaa keessatti hundeeffamee jiru yeroo dhiyoo keessatti ni diigama jedhamuu isaa akka mootummaa federaalaa irraa hin dhageenye kanneen naannoo sana bulchina jedhan har'a beeksisaniiti jiru bafqaaduun nutti hima.
Bulchaa itti aanaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradee ibsa tibbana kennanii irratti kan deebii kennanii bulchoonni walqaa'ii Xagadeetii fi Raayyaa Allamaaxaa akkaataa waliigalteen nageenya Piriitooriyaatiin caasaan bulchiinsaa bakkaawwan walfalmisiisaa ta'anii akka diigamu taasifama jedhame irratti mootummaa federaalaa biraa wanti dhaga'anii akka hin jirre himanii yaadni Jeneraal Taaddasee Warradee yaada garee tokkoo kan calaqqisiisuu fi kan walitti bu'iinsaa fi kakaasu akka ta'e sagalee ameerikaatti himanii jiru dhimma kana irratti kanneen yaada isaanii kennan keessaa tokko kan ta'anii bulchaan walqaayit xagadee taammiraatti dassaaleeny waliigaltee piriitooriyaa akka hojiirra oolu kan gaafachaa jiru. kan gaafachaa jiru hoogganni naannoo Tigraay waraana isaa gara walqaa'ixitti sochoosaa jira jechuudhaan himatanii jiru. Kantiibaan magaalaa Allaammaaxaa Ayiluu Abarraa gama isaaniitiin bulchiinsi naannoo Tigraay waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu gaafachuudhaan alatti waan isarraa eegamu hojjechaa akka hin jirre himanii jiru. Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gara daangaa raayyaa Allaammaaxaatii fi Wofilaa keessa seenanii namoottan hedduun akka jireenya isaanii irraa buqqa'anii magaalaa qobboo keessatti qubatanii taasisuu isaas kantiibaan Allaammaaxaa dabalanii ibsanii jiru. Kunittuu kanaan jiru maddii oduu Rooyiters jimaata har'aa akka gabaasetti bakkaawwan naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal falmisiisan keessatti wal waraansa kanaan dura taasifameen lammiileen naannoo Tigraay hedduun ajjeefamuu isaanii ibsee jira. haaluma walqabateen bakka bu'aa garee faannoo godina gondar akka ta'an kan dubbatanii fi namni bayyanee alammaa'u jedhamanu hooggantoonni Tigraay lola labsaa jiru wanneen fedhii keenya malee nurratti fe'amuu deemuu fi weerara kamiinuu obsaan hin ilaallu jechuu isaanii maddii oduu rooyiters dabalee gabaasuu isaa masfin arraagee gabaasee jira.
torban darbee ministeerri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi haala qabiinsa mirga namoomaa irratti gabaasa kan waggaa kan bara 2023 baase irratti eertiraa keessatti sarbamiinsa mirga namoomaa hamaatu jira jechuu isaa hordofe eertiraan deebii kenniteen himannaa baratamee fi yeroo dheeraaf himannaa sobaa akkasumas amanamummaa kan hin qabne jetteetti imbaasiin eertiraa kan waashingitan ibsa baase keessatti dhimmi guddaan. ameerikaan durumaan iyyuu karaa mirgaanii fi bulchiinsa mootummaan addunyaa biraatti lallabuuf seeraanis ta'e haamilee qabdii jechuun gaafata akka gabaasa ministeera haajaa alaa yuunaayitid isteetsi torban darbe ba'etti eertiraa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa isa duraaniirra homaa jijjiirama hin qabu jedhee humnoonni waraanaa eertiraa waraana kaaba itiyoophiyaa keessa ture irratti yakkoota waraanaa raawwachuu isaanii ibseera akkasumas biyyattii keessatti humnaan nama hidhuu doorsisa sarbamiinsa mirga namoomaa garaa jabummaan guutame raawwachuu mana hidhaa lubbuu namaaf balaaf ta'ee fi qaamoleen haqaa bilisa ta'uu dhabu lammiilee eertiraa biyyoota biroo keessa jiran sababa ilaalcha siyaasaa isaaniin ukkaamsuufaa kan jedhudha ibsi imbaasii eertiraa kan waashingitan immoo faayidaa teessuma lafaaf jecha mirgoota eertiraa cabuu hin dandeenye cabsuudhaan naannichi nageenyi fi tasgabbiin akka hin jiraanne kan taasisu bulchiinsi joo baayidan ejjennoo ameerikaa isa yeroo dheeraaf ture dhimma dhaabbataa taasifatee itti fufeeraa jaleera gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo. hojjattoota mana murtii yakkaa kan idil addunyaa irratti sodaachisii fi haloo ba'annaan namoota dhuunfaan aggaamamaa jiru sirna haqaa irratti badii uumaa jechuun manni murtii idil addunyaa jimaataarraa beeksisee jira.
ibsi mana murtii yakka addunyaa irraa ba'e kun waa'ee qorannoon yakka waraanaa hooggantoota israa'elii fi garee hamaas irratti taasifamuu danda'a jedhuun walqabachuu fi dhiisuu isaa irratti wanti addaan baasee jedhe kan hin jirre yommuu ta'u miidiyaaleen yuunaayitid isteetsi manni murtii yakka addunyaa muummicha ministeeraa israa'el beenjaamiin netanyaahuu dabalatee hooggantoota israa'elii fi hamaas irratti ajajni qabamanii hidhamuu ba'uu danda'a jechuu isaaniitii fi pirezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden manni murtichaa akka tarkaanfii kana hin fudhanne hubachiisuu isaanii. gabaasaniiru abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa kaariim kaahin dhimma kana irratti zeheeg irratti karaa miidiyaa hawaasaa eegsiin ibsa kennaniin manni murtichaa qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin karaa marii yaada ijaarsaa of keessaa qabuun hirmaachuu akka barbaadanu jimaata har'aa ibsanii jiru sodaachisii hojjattoota mana murtichi irratti dhiyaate eessaa akka ta'e addaan baafachuudhaa fi gaaffii waajjira kaariim kaahiif dhiyaatee fi deebii argachuun akka hin danda'amne maddii oduu ajaansi firaans pirees gabaasee jira manni murtii yakka addunyaa daangaa paalestaayin keessatti yakka waraanaa raawwataman kan ilaallateen himannaa aanga'oota israa'elii fi hamaasiin dabalatee gareewwan paalestaayin irratti bara 2021 dhiyeessuun isaa kan beekamu yommuu ta'u haleellaan guraan ala torba bara 2023 hamaasiin raawwatame himannaa sanaan dura ture irratti dabalata ta'uu isaa abbaan alangaa mana murtichaa himanii jiru. tarkaanfii manni murtichaa fudhachuudhaaf adeema jedhame ilaalchisee dhaabbata miidiyaa hawaasaa eeksi irratti roobii dheengaddaa yaada kan kennan muummichi ministeeraa israa'el beenjaamin nataniyaahu hooggantoota mootummaa israa'elii fi hooggantoota waraanaa biyyattii irratti ajaja hidhaa baasuu yaaduun dheekkamsa seenaa ta'uu danda'a jedhanii yaadichi israa'eliin bidiruu keessatti akka galchuuti jedhaniiru. mootummaan yuunaayitid isteetsi dhimma kana irratti wixata dheengaddaa ibsa kenneen himannaa manni murtii yakka addunyaa israa'el irratti dhiyeessuudhaaf yaalaa jiru mormuu isaa ajaansi firaans pirees gabaaseera.
gareen hidhattoota israa'el wajjiniin wal waraansa keessa jiru hamaas yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuu irratti akka qophaa'aa jiru beeksisee jira.
marii dhukaasa dhaabuu ji'oottanii fi jalqabamaa fi dhaabbachaa ture booda hanga'aan garee hamaas ismaa'il haniyyee jimaata har'aa ibsa kennaniin waliigaltee dhukaasa dhaabuu jalqabamee jiruu fi xumura kennuudhaaf gareewwan dhaaba isaanii bakka bu'anu dhiyeenya kana gara biyya masiritti erguudhaaf akka jiran ibsuu isaanii maddi oduu ajaansi firaans pirees gabaasee jira hoogganaan hamaas ergaa hanga'oota biyya masirii fi kaataaritti erganiin dhaabbanni isaanii yaada mootummaa israa'eliin dhiyaate haala gaariidhaan ilaalaa jiraachuu isaa. beeksisaniiru. Yommuu yaadni dhukaasa dhaabuu kun dhiyaachaa jiru kanatti walwalaansa ji'a torbaan dura jalqabameen diigumsa raawwatame bakka isaatti deebisuun waggaa saddeettama fudhachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaamee jira. Akka jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa misoomaa irratti hojjetu yookaan UNDP'n jedhetti hojiin gaazaa deebisanii ijaaruu erga walwaraansii addunyaa inni lammaffaan raawwate as gatii guddaa baasuudhaan isa jalqabaa akka ta'e ibseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Steetsi Antoonii Bilinken torban kana yommuu walakkeessa bahaa keessatti daawwannaa taasisan yaada waliigaltee ammaa akka kennaa gaariitti ilaalamuu qaba jedhan akka gareen hamaas fudhatu gaafataniiru. lammiileen palestaayin gaazaa keessa yeroo ammaa jiraachaa jiran miiliyoonii lamaaf qabxii afur ta'an afaan beelaa irra kan jiran ta'uu isaaniitii fi yuunaayitid isteetsi akka gargaarsi namoomaa dabalataa gaazaa keessa seenuu israa'el irratti dhiibbaa taasisaa jiraachuu ishee gabaasni ajaansi firaansi pirees kun ibsee jira.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo har'a guyyaa bilisummaa pireesii yookaan miidiyaati dhaabbanni bilisummaa pireesii fi mirga gaazexeessitootaaf falmu riippoorters wiizaawot boorders bilisummaa pireesii kan bara 2024 qindeessuuf jecha agarsiistota shanan ittiin fayyadame keessaa agarsiistuun siyaasaa rakkoo guddaa kan qabu yoo ta'u mootummoonni gaazexeessitootaaf eegumsa gochuu dhabuu isaanii agarsiisee jira hooggantuun waajjira sagalee ameerikaa isa naayiroobii jiru maariyaama diyaaloon sadarkaa afrikaa keessatti qooda fudhattoonni siyaasa gaazexeessitoota irratti hookkaraan socho'an ilaaluun kan gabaaste qabdi. jaallanneetu dhiyeessa.
Yeroo filannoon kutaalee Afrikaa hedduu keessatti gaggeeffamu ogumni gaazexeessummaa miidhamee jira. Kan immoo dhaabbata mirga miidiyaa hordofu riippoorters wizaawut boorders yookaan RSF jedhamu beeksise. Waajjira garee kanaa kan biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii Senegaal Daakaar jiru kan hoogganan Sadibu Maarong akka jedhanitti.
We have seen, for example, in Madagascar, where nearly during the election period, nearly 10 journalists has been, you know, uh, either uh, attacked.
Fakkeenyaaf Madagaskar keessatti yeroo filannootti gaazexeessitoonni gara kudhanii ta'an yookaan haleellaa, ari'atama yookaan hidhamuu isaanii argineerra. Akkasumas yeroo filannoo Naayijeeriyaa keessaas haala wal fakkaatuun kan yeroo filannoo gaazexeessitootaa fi oduu gabaastota. gara digdamaa ta'an irratti haleellaa ari'atamaa fi doorsis irratti raawwatamee argineerra.
Maaronga akka jedhanitti bakka tokko tokkotti namoonni siyaasaa seeneffama ofii isaanii dhiyeessuuf miidiyaa ofii banuu isaanii arganiiru.
case, for example, in Senegal, where we have seen uh, ahead of the uh, uh, in the run-up to the election, uh, for example.
Kun Senegaal keessatti mul'atee ture. Fakkeenyaaf filannoo dura gaazexeessitoonni hedduun. mul'atan irra caalaan isaanii kan namoota siyaasaa turan.
Kutaalee saahil keessatti odeeffannoo argachuu irratti daangeffamuun mul'ateera. Niijar sadarkaa kudha sagal kan turte saddeettamatti gadi buute. Burkina Faasoon immoo sadarkaa digdamii saddeet irraa gadi bu'uudhaan saddeettamii jahaffaarra jirti. Ollaa kan taate maaliin sadarkaa dhibba tokkoof kudha arfaffaarra jirti. Biyyoonni sadeenuu mootummaa irree waraanaatiin kan gaggeeffamanidha. Maaronga akka jedhanitti.
In Burkina Faso there is no longer uh, no longer international media there is no longer international uh, reporters international correspondent that's also the case.
Burkina Faso keessatti kana booda miidiyaaleen idil-addunyaa hin jiran kana booda oduu gabaasaan idil-addunyaa achi dhaquun gabaasu yookaan kan achitti ramadamee hojjetu hin jiru maalii keessattis akkasuma biyya yeroo dhiyoo irree waraanaan bulaa jirtu niijar keessattis akkasuma ta'eera.
Torban darbe Burkina Faasoon miidiyaalee biyyootii dhihaa fi Afrikaa hedduu gabaasa garee mirga dhala namaaf falmu kan Human Rights Watch gabaasuu isaaniif hojii dhaabsistee jirti. Kunis jalqaba bara kanaa waraanni biyyattii namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwate jechuun sagareen Human Rights Watch himate gabaasuu isaaniitiin hojiirraa dhorkaman. Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban kana tarkaanfii kanaan. baay'ee sodaachisaadha jedhee jira dubbi himaan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi vedaant paatel akka jedhanitti Far too many governments uh, use repression to silence uh, free expression, particularly against journalists and media organizations for simply doing their jobs.
Mootummoonni baay'een ukkaamsuu fayyadamuun bilisaan yaada ofii ibsachuu keessumaa gaazexeessitootaa fi dhaabbilee miidiyaa kanneen hojii isaanii hojjechuu isaaniitiin qofa callisiisu.
Biyyoota Afrikaa Bahaa keessaa Eertiraan sadarkaa xumuraa jechuunis dhibba tokkoof saddeettammaaffaa qabattee jirti. Biyyoota addunyaa irratti baay'ee to'annaa gaggeessan keessaa tokko ka taate Eertiraan mootummaa ishee waggoota digdamaa oliif waajjiraalee miidiyaa walaba ta'an cufee akka ture gareen Freedom House gabaaseera. Akkasumas dhuma bara darbee jechuun kuma lamaaf digdamii sadiitti koreen gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n akka jedhetti oduu gabaastonni kudha ja'a mana hidhaa keessatti akka hafan ibseera. Garuu bakkeewwan naannoo sanaa birootti mana maree miidiyaa Keeniyaatti daayireektarri leenjii fi guddisuu miidiyaa akka ta'an Viktar Biiwer bakkeewwan biroo naannoo sanaa ilaalchisee dubbatan.
Uganda has, I think, 300 radio stations. Tanzania more than 300 radio stations. Kenya has 290 radio stations. That tells you.
Ugandaan buufata raadiyoo dhibba sadii, Taanzaaniyaan buufata raadiyoo dhibba sadii ol, Keeniyaan buufata raadiyoo dhibba lamaaf sagaltama qabu. Kun ammoo waa'ee miidiyaa baay'ee babal'atee dubbachaa akka jirru isinitti hima.
Garuu ammallee qormaanni gaazexeessummaa waliin wal qabatu naannoo sana keessa akka jiru isiniin hubachiisaa jedhu. Victor Biwer.
If you are journalist in Uganda and you have seen especially around election time, if you put on a press jacket, you are marked your end.
Yoo gaazexeessaa Yuugaandaa keessa jiru taatee fi keessumaa naannoo yeroo filannootti yoo argite jaakkeettii barreeffama pireesii jedhu ofirraa qabu yoo uffatte xumura kee mallatteessiteetta.
Mooritaaniyaa dabalatee biyyoonni daandii gaariirra jiran muraasni. Lafa miidiyaa mootummaa olaantummaatti qabu jiru garuu miidhaa gaazexeessota irratti raawwatamu hir'achuun yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti shantamii sadaffaatti utaaltee Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra akka jirtu taasiseera. Taanzaaniyaanis akkasuma sadarkaa afurtamii ja'affaatti ol kaatee jirti.
kanatti aansuun immoo qophii addaa dhimma gabaa ayyaanaa ilaallatu isin biraan geenya nu waliin tura. jala bultii ayyaana faasikaatti oomishaaleen gabaaf dhiyaatan tokko tokko gatii isaanii kan hir'ise yoo ta'u tokko tokko immoo daballii agarsiisaniiru jedhu namoonni bakka gabaatti yaada isaanii sagalee ameerikaaf kennan tsahaay daamxoo finfinneerraa haalattaanuun qindeessiteetti.
magaalaa finfinnee keessatti naannawaa gabaa shoolaa jedhamuun waamamutti haalli bittaa fi gurgurtaa ayyaana waliin wal qabatee jiru kan yeroo biraarra ho'aa ture oomishaaleen gabaa kana keessatti gurgurtaadhaaf dhiyaatanis irra jireessaan oomishaalee adda addaa ayyaana faasikaatiif oolanidha namoonni bakka gabaa kanatti arginee dubbisne oomishaaleen ayyaanaaf dhiyaatan tokko tokko gatiin isaanii dabaluu kaan ammoo hir'achuusaa dubbataniiru namoota sagalee ameerikaaf yaada isaanii qoodan keessaa tokko obbo gullilaat daanyaachooti.
ስድስት መቶ አሁን ትናንት ሺ ስድስት ነበር። አሁን ሺ ሁለት ገብቷል። ሌላው በግ ነው። በየቦታው ጠይቄ ነበር። ትናንት ዝቅተኛው አስር ሺ ብር እዛ በላይ ነው። በሙሉ ያለው ፍየሉም በሙሉ gabaa keessa naanna'ee gatii lukkuu gaafadheera. Gatiin lukkuu tokkoo kaleessa qarshii kuma tokkoof dhibba ja'a ture. Har'a immoo xiqqoo ishee irratee kuma tokkoof dhibba lama ta'eera. Kan biraa gatii hoolaa gaafadheera. Gatiin gadaanaan qarshii kuma kudhanidha. Re'eenis gatiin dabaleera. Walumaa galatti gatiin gabaa ayyaanaa dabaleera jechuun danda'ama. yeroo maaliif jennee sababa isaa gaafannu daandiin cufaadha jedhu rakkoon nageenyaa bakkaa bakkatti jirus akka dhiyeessiin gabaa irratti barbaadamu baay'inaan hin argamnee fi sababa jedhee yaada.
Oomishaalee tokko tokko irratti dabaluun gatii dachaadhaan ta'uu kan ibsan namoonni bitachuudhaaf gabaa bahan sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin cufaa ta'uun gatiin oomishaalee dabaleera jechuun mootummaan nageenya waaraan akka jiraatuuf hojjechuu qaba jechuunis. dhaamaniiru. Gama biraatiin magaalaa Finfinneetti wiirtuleen daldala xixiqqaa fi wiirtuleen fayyadamtootaa bakka adda addaatti hundeeffaman oomishaalee kallattiidhaan oomishtootarraa gara fayyadamtootaatti geessuun oomishaalee garaagaraa gatii madaalawaadhaan dhiyeessaa kan jiran yoo ta'u dhiibbaan qaala'insa jireenyaa haga tokko hir'achaa jiraachuusaas namoonni bakka sanatti arginee dubbisne himaniiru. Adda Shawaayyee Dachaasaa bakka wiirtuu daldala xixiqqaatti kan dubbisnedha.
Wanoonis shaggaadha. Haa ta'u hundumtuu shaggaadha. Buuphaan asitti ginii birri saddeet. Asitti hojjaa xinnoo asitti hojjaa. Shunkurtiin kunis asitti shaggaadha. Shantana achittis jaatama shan. Kana hojjaa kun shaggaadha.
Itoophiyaatti naannolee garaagaraa keessattis bittaaf gurgurtaan ayyaana waliin walqabatee raawwatamaa jiru maal fakkaataa jechuudhaan namoota naannolee garaagaraa bilbilaan dubbisnee jirra. Naannoo Oromiyaa godina horroo guduruu wallaggaarraa namni dubbisne haala kabaja ayyaanaa fi bittaaf gurgurtaa gaggeeffamaa jiru akkasumas miirri ayyaanaa naannoo sanatti maal fakkaataa kan jiru ennaa ibsan.
Miirri jiru miira gaarii osoo hin taane uummanni keenya miira duriirraan kan gadi bu'e yookaan immoo kan jijjiiramedha. Sababni isaayyuu immoo haalli gabaa gabaa foonii gabaan kuduraa fuduraa muduraan nyaataan wal qabate wanti jiru hundi isaa qaala'ee jira sanatti dabalee immoo maallaqni gaallee of harkaan qabu hawaasi keenya sanarraan kan ka'e. Akkuma mi'aaya isaatti kan akkuma rakkina isaatti fayyadamuudhaaf yaaddoo fi haalli gabaa ol ka'uurraan kan ka'e miira gaarii miti miira ayyaanaa osoo hin taane miira guyyaanaa darbu jechuudhumaaf uummanni keenya kan itti jirudha malee miira ayyaana ayyaana jedhu waan of keessaa qabu miti.
Naannoo Amaaraa magaalaa Baardaar irraa namni bilbilaan yaada isaanii nuuf kennan.
Miirri ayyaanaa hangi tokko gaariidha jechuun ni danda'ama. Gatiin dabalata qaba. Haa ta'u malee akka yeroo darbee miti. Magaalaa Bahardaar haalli jiru gaariidha. Garuu naannawa magaalaan alatti haalli jiru gaarii miti jedhu. Ammatti magaalaa keessa bittaa fi gurgurtaan gaggeeffamaa jira. Gatiin horii, hoolaa fi re'ee dabalee jira. Gatiin shunkurtii immoo xiqqoo irra ta'eera. Gatiin xaafii immoo akkuma jiruttidha.
Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni magaalota Maqalee fi Hawaasaarraa yaada isaanii nuuf kennan bittaa fi gurgurtaan ayyaanaa magaalota isaanii keessatti gaggeeffamaa akka jiru ibsuudhaan oomishaaleen gatiin isaanii dabale akkuma jiru kan hir'ises jira jechuun himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
gabaasa keenyatti aanuun immoo gara ruwaandaatti deemna dhaabbanni hiiman raayits wooch duguugaa sanyii tuutsii irratti bara 1994 raawwatame ilaalchisuun akeekkachiisonni lubbuu namootaa hambisuu danda'an tuffiidhaan akka bira darbaman taasifamaniiru jechuun kuusaawwan murteessoo ta'an gadi baaseera akeekkachiisonni falmitoonni mirgaa kun hawaasa eeguu keessatti gahee murteessaa akka qaban kan mul'isudha erga duguuggaan sanyii ruwaandaa keessatti raawwatee waggoota soddomaa booda dhaabbileen hawaasaa dargaggoota hedduu leenjisuun gochaan wal fakkaataa akka hin raawwatamneef tattaaffii taasisaniiru gabaasa siinaanuu toord bafiqaaduu morodaatu dhiyeessa.
Paaskaal Siizeraanoo manottan barnootaa Kaagoonuu waldaa Kaatoolikii magaalaa Kiigaaliitti argamurra naanna'ee ijoolleewwan inni akka gara mana barumsaatti deebi'an taasise fooyya'insa akkamii akka agarsiisaa jiran qorataa jira. Akka inni jedhutti ijoolleewwan harki caalaan kan jireenya daandii irratti bahanu haala dagatamuurraa kan ka'edha.
Bara keessa jirru kana keessa ji'a amajjii fi eebilaa gidduutti ijoolleewwan daandii irra jiraatan torbaatamii ja'a daandii irraa kaafne mana barumsaatti deebisuu dandeenyee jirra. Lakkoofsi kun dabalaa deema. Ijoolleewwan akka mana barumsaa keessa turan taasisuu irratti kutannoo qabna. Kanaafuu dhiibbaa gochuu keenyatti fufna.
Hojiiwwan dammaqiinsaa milkaa'ina argatanii hojjechuu isaatiin. Imaammatni yeroo barumsaa akka ijoolleewwan daandii irratti hin baane dhorku akka qophaa'u taasisee jira. Dhaabbata hawaasa siviilotaa kan ta'ee fi mirgaa fi misooma lammiiwwanii jedhamuun leenjii dargaggootaa fi isa falmisiisu argateera. Sagantichi waa'ee fayyaa barumsaatii fi mirga namoomaa irratti dargaggootaa fi barumsa kenna. Akkasumas imaammataawwan haaraa irratti leenjii idilee taasisa. Dhaabbatichi guutummaa biyyattiitti dargaggoota hojii tola ooltummaa hojjetan kuma tokkoo fi shan dhibba ta'anii akka qabus beeksisee jira.
Wanti isaan gochaa jiran kutaalee filannoo keessatti dhimmoota mirga namoomaa addaan baasanii bakka bu'oota naannoowwanii waliin ta'uudhaan falmuudha.
Afrikaan hanqina tajaajila dhiyeessii bu'uuraa dabalatee hanqina eegumsa mirga namoomaa akka qabdu ogeessonni ni dubbatu. Haa ta'u malee falmitoonni akka siizeraanoo sochii dadammaqsaa hojjechuudhaan hir'inni jiru kun akka dhiphatu taasisaa jiru. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch wanti biraa barbaachisaa ta'e warreen akka miidhaan namarraan geenye ittisaa jiran akka dhumiinsi jumlaa hin muudamne gochuu irratti ga'ee isaan taphataniin akka ta'e ibsa. Akka lakkoobsaa Awurooppaatti jalqaba bara 1900 mallattoowwan balaan akka dhufaa jiru agarsiisan cal jedhamuu isaaniitiin kan ka'e bara 1994 ruwaandaa keessatti garee tuutsii irratti dhumiinsi raawwatame uumamuu danda'uu isaa gareen mirga namoomaa kun yaadachiisee jira. Guyyoottan dhibba tokko keessatti namoottan miiliyoonii tokko ta'an ajjeefamaniiru balaa kanaan. Erga balaan kun raawwate waggaa soddoma booda falmitoonni mirga namoomaa imaammataawwan biyya qaruu danda'an dhiyeessuu irratti milkaa'anii jiru. Haa ta'u malee namoota namni tokko yaaddoo keessa jiraachuu isaanii miseensa garee mirga namoomaa kan ta'an Luwiis Miijuu ni dubbatu.
Biyya guddina diinagdee agarsiisaa jirtu Ruwaandaa keessa jirra. Karaa barumsaa fi fayyaatiin biyya jijjiirama dhugaa agarsiisaa jirtu keessa jirra. Garuu haala nama gaddisiisuun guddinni diinagdee mul'achaa jiru mirgoota namootaa waliin wal simuu hin dandeenye. Biyya mirgi siyaasaa fi siivilootaa hedduu danqame Ruwaandaa keessa jiraanna.
Fireed Muusemmee dhaabbata mirgaa fi misooma lammiiwwanii irraa Ruwaandaan haala dadammaqiinaa hundaaf fayyadu akka hordofaa jirtu dubbata.
Hiriirawwan mormii qopheessuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa uumuun ni danda'ama jedhanii isa namoonni tokko tokko amanuu fi hookkara kaasuu irratti amantaa hin qabnu mitis hin ta'us.
Kanaan cinattis falmitoonni warreen imaammata tolchanuu fi miseensonni hawaasaa. dhimmoota mul'achaa jiran irratti dubbachuudhaaf yaada furmaataa kennuudhaaf yeroo hunda guyyaa qibxataa walga'ii taasisu. Adeemsi akkanaa maatiiwwan hundaa fi waan sagalee kennu akkasumas hooggantoonni hawaasaa akka itti gaafataman kan taasisuudha jedha Fireed Musee.
Dhimmoota adda addaa akkaataa addaatiin ilaaluu jalqabuu isaanii nan dinqisiifadha. Haalawwan tokko tokko irratti akka dhiibbaa uumuu danda'u nan amana. Garuu dhugaawwan jiranii dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Sirni Ruwaandaa keessa jiru waan mala bal'aa hin heeyyamneef haala danqame sana fudhachaa jiru.
Luwiis Miijuu gama isaatiin yaaliiwwan taasifamaa jiranu kana dinqisiifatuu fi kana caalaa hojjechuun akka danda'amu ni dubbata.
Haalli yeroo ammaa keessa jirru gaariidha. Wal arginee yaadawwan imaammata wal jijjiiraa jirra. Wantoota ta'uu qaban irratti gorsaa fi yaadawwan waliif kennaa jirra. Akkaataa kanaan haalawwan akka jijjiiramaa jiran argaa jirra.
Dhaabbileen mirga namoomaatiif falmanuu hojii dadammaqina hawaasaa irratti xiyyeeffate hojjechuu akka itti fufanuu fi dargaggoonni hedduun biyya isaanii duguuggaa sanyii irraa bilisa taate Ruwaandaa akka eeganuu fi badiinsa irraa ittisanuu gochuu akka itti fufanuu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Seenaaduu Toordiin Kigaalii Ruwaandaa irraa VOAdhaaf qophaa'e kun aan bafkaadhu muroodaati.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii tv afaan oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraa ga'uu dandeessu. keessummeessaan har'aa aan mitikkuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltonni suur sagalee girmaa dagafaa fi siisaa ashannaa fi tigisti gamme immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya nugusuu taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna torban kun torban ayyaanaati ayyaana faasikaa gaarii halkan gaarii.